se o reditse motsweding fm konka bokamoso mme lese dumela o kae ke teng malekae mme mm o bua le kgothatso ke tsamaya le mamlendi mo thulaganyong ka kwano ke a bona fa go buiwa ka the big five of hearing loss ke kopa gore re tse re tsene mo go yona ke eng the big five of hearing loss ee mma ga re bua ka tsone mma the big five of hearing loss ra ya ka dintlha tse tlhano tsa go latlhegelwa ke kutlo ee ga re simolola re bua ka bana kana ga re latlhegelwa ke kutlo go raya gore re latlhegelwa ke go se utlweng go raya gore ga re kgone go buisana le batho go raya gore dilo di le dintsi ga re kgone go di dira go ratse le ko dithutong re latlhegelwa ke dithuto ka gore ga re kgone go fitlhela dithuto tse di maleba ga re sena motho o re tlhalosetsang ka kutlo ka ka mokgwa wa rona o re buang ka one sign language a ra utlwana mm. mama e re utlwana sentle tlhemme ee eh, mo gongwe gape basadi ga re bua ka ka kutlo a ke re re bua jaana re bua ko baneng re bua ka bana bana gantsi ga ba kgone go tshameka sentle ga bana le bokoa ba kutlo ga ba kgone go communicate sentle go buisana sentle gape mo kutlong ya rona e ya mme tswela pele tswela pele eh, mme eh. Mm. ga re ntse re ya dilo tse dintsi kutlo ya rona e ama tswelopelo ya rona a kere ga o bua le nna ke sa go utlwe Mm. go na le sengwe sa botlhokwa se ke tshwanetseng ke se bone mo bophelong ba rona jaanong mm. wa go fela pelo ka baka la gore o sena kutlo ye ntle o o mm. latlhegelwa ke sengwe se se botlhokwa-tlhokwa mo botshelong ba gago yaanong mm-hmm. mm-hmm. eh, jaaka ke ke itse gore ke ke kgwedi ela e leng gore re tlotlomatsa ba e leng gore ba na le bogole ba go se utlwe kopa o mpolelele ka ka kgwedi e gore re re tlotlomatsa batho ba ka mokgontseng jang mma mo kgweding e tota-tota re ba tlotlomatsa jaana re rotloetsa mebuso ya rona dikolo tsa rona gotlhe go ithuta puo ya rona ya diatla gore re kgone re bue le bone ga bobedi re tshwanetse re tlotlane go ba tlotlomatsa re tshwanetse re tlotlane jaaka re batho ba nang le bogole le batho ba senang bogole a ke rena batho ba bangwe ba ba senang bogole ba batla go tlotliwa mm. jaanong ba ba nang le bogole go le gantsi ba ya ko tlase ka gore ga rena go utlwa gore a reng a ba go felela pelo a re hae ga ke utlwe gore motho a reng go gantsi re tsena ko madirelong jaaka ko dibankeng ko dishopong ko di-police station ga rena batho ba ba tlhalosang puo e ya ronae jaanong o tlabe wena o le motho o nang le bogole bakutlo o ya go kopa thuso ga gona mm. motho a kopang go o a batlang go go thusa o fitlhele ba bitsana jaanong mme botlhe ba ba leng foo ba leng mo tirong ba sa kgone go go thusa sentle ka mokgwa o maleba ka gore ga ba utlwe puo ya gago mm. bangwe ba ba nang le bogole ba kutlo ga ba ka ba nna le tšhono ya go ya dikolong ka gore gongwe puisano ya bone e ka nna ka go kwala jaanong ga mm. bana le bogole bo bongwe bo ba go kwala boo tota-tota go tota bo go sena ka mokgwa go dirisanwang ka teng yang re tlotlomatsa gore a re dirisaneng sentle a re tlotleng batho ba ba nang le bogole ba kutlo re nne le pele e telele mo go bone re batle go itse puo e ya bone re simolo o ka re e, puso e ka re dumela re simolole ko dikolong re tsenyele mo ditirong tse di maleba mm-hmm. o tla e, mo ile ngakeng o bua mm. ka puo ya diatla ga go notlo mo o itseng puo ya gago ya diatla wa go tsa o sa thusiwa sentle ka gore kere jaanong molaetsa o tla bong o tlhagisa mo ngakeng jaaka ga o itoka mo ngakeng ga nna go tlhaloganya jaaka ga o ka bone o bua sentle ka molomo a go utlwa gore wa reng o bo o tla o sa thusiwa sentle ka lebaka la gore re sa utlwane sentle ka puo ya rona ya diatla Mm, mm. yaanong mamlezi um eh, o itse go ke a utlwa o bua ka ka dikgwetlho tsa bone ba ba na le eh. mogole ba go se utlwe lona eh. kgwetlho tse e leng gore le kopana le tsona ga le ba thusa um ba ba nang leng bogole ba go se utlwe ke tse feng tse le kopanang le tsone go gantsi mma bangwe ba ba nang le bogole ba kutlo mo kgolong ya bone ile e batsadi ba lemoga gore ga ba ya dikolong Bas ka ba baxa ba baxa ba ouchi. Konan li bo kone ban bwak chako. Bwa koutou. Mm. Konan li bo kone sa ouchi. Diyan nan nan kon bwak chaci. Ba wale mwaka an wane mwabonye men kwa ouchi. Aba wapa le mwen tenkankou. Asa ye kou di tyon te di maleba. Kapa abo sa mwajipate. La kou an wana an li bo kone bwa koutou jana. Si le mwaka an wane kou koutou. Ti a kay. Mwasa di wapa le mwen apen. Mwana aba akola. An nan mwakolou. ga ngwana a tlang go batla a godileng teng wa go ya ko kantorong ya batho ba nang le bogole a ba re o batla tiro a tlo godileng tshwanetse a ikemele mm-hmm. ke setse e le ausi kapa e le abuti dikgwetlho ke gore ga ana dithuto tse di maleba tsa go ka batla tiro e tshwanang le ya thaka tsa gagwe mm. Mm. yaanong ke go utlwile o bua gore go na le bogole bo e leng gore ke ba tlhago um ga lesea le le teng le tlhaga yana o bona yang gore um ngwana o e ka tswa e le gore o na le bogole ba go se utlwe ee ga ngwana a bona go dipatala mm. dingaka di teng baoki ba ba rupelletseng ba teng ngwana mm. wa tlhatlhobiwa ga a fetsa go bonwa o tlhatlhobiwa gotlhe mm. go bo go shebiwa le kutlo ya gago ngwana gantse a tlhalefa ga o tshwantsha menwana wa bona gore o tla leba ko o tshwantsha menwana teng ga a utlwa modumo wa bona gore o leba ko modumo o tswang teng jaanong ngwana o na le bogole ba kutlo ga na go lebaleba jaaka ngwana yo o utlwang sentle rena ga re nne ntse re tshela re gola o bona yang gore yaanong ga e le go utlwa ga gago go simolola go nna um ka mokgwa e leng gore ga o a tlwaela ka teng yaanong o tshwanetse go itlhatlhoba yang a ke jaanong mo lapeng ga rona re le batsadi ga re lemoga gore ngwana o ka re ga a utlwo ra bua mo lapeng a ke re tlabe re ao nna ka gago ke bona ka re ga a utlwe sentle O loun moun wakou wou alen a batak wou mou kou bon al, a min moun wou an neti har nwan nake kwa oukisint. O moun lenen wata tar, kou moun ki moun yati wati la batak, api jan mou ana, wana abalem, wou abalem mou kakou anou kwa oukisint, a bar okar an wana kwa oukisint. Ki moun chan diri simon lera zay di hato tenkaw, do ta chan diri simon lera zay di hato kwa zwa moun la te. yanong go na le ko ba isiwang teng kgotsa ko nna nka simololang kare ke ya ko teng ke go tlhola gore a na ditsebe tsa me di utlwa sentle ka mokgwa o tshwanetseng ka teng ee re na le ngaka ga ke ba itse ka setswana ka sekgwa gate ke di e n t ear mhm. nose and throat ba teng mo mahikeng mo di-private hospitale ba teng mo mahikeng ko spatele sa rona sa botlhe o tla o molemosa gore nna ke lemoga gore ngwana ke ga utlwe sentle jang ene o tla ba ile go ene a mo tlhatlhoba a go bolelela gore no ke tshimologo kapa ee utlwela ko tlase ga kere go na le go utlwela ko tlase go na le gore seka wa utlwa gotlhe-gotlhelele ee jang re ba romela ko dingakeng le ko sepatela sa rona se se maleba mm -hmm. Mm -hmm. bagaetsho um metsotso e ka nna le um masome a mabedi le le borobedi gape re ka tsena mo reng ya bosome le bongwe re mo logatong la bobedi la thulaganyo gone re mo hashtag sabc disability 360 ya rona mme matsatsing la gompieno re bua ka the big five of hearing loss yaanong re buisana le mme e tlhalogang ene ke modulasetulo ka ko bokone bophirima ka kwa ka ko disabled children action group o tsweng ka ko teng ka koo mme o re tlhalosetsa sentle ka ka the big five of hearing loss ke sentsene ke na le ene mo mogaleng fa melizy um uh, ke ke re tseya sebaka se se kanang kang go kgona go ka go ka buisana le bone ba e leng gore ba ba tshela ka ba ba na leng bo gatekeng bogole bo ba go sa utlwe go tlotla le bone ee eh, go tlotla le bona go ithuta puo gore re kgona go ka buisana le bone Sosare rokwe e sa mpue ya korisi mwile kwa di kolon. E, e sa anakwe ya kerele ka orake rokolare sa yis. Jan zibu mm. akam atok. Sonsi li tore e yate yinti jan, bi yate yinti jan. Nesal ha onane kache akwe ya pwe ya yam atok. Kogo nako, hokay yis. Koro konakot nisana li boni. Mm, Kiko kay kwe yon koromotwa e hara da huizi pwe akay akoteng? Harisi rinne. le centera ya yone mono mo mahikeng ka gore ga re na mo re ka e tshwarelang teng mme ba mm. ba nang le kgatlhego ba ka nna ba nna ba ya ko officing ya rona ko museum gore motsamaisi wa rona a bone gore ba ba kae e kere ga re batla bodulo ka gore a ke ra go duela motho o tla bang a ruta puo e a diatla go bo go duelwa le mo re rutelwang teng then re motsamaisi wa bone motsamaisi wa rona a bone gore ke batho ba ba kae e re ha re simolola re tsaya matsapa gwa go batla gore ke mo kae re be re na le palo ya bone gore itse gore ha ba duela ba go duela jang ka gore ga ena go mhm. nna mahala selo se mme go gongwe ba bangwe ba ithuta ko vets ko university ya vets mhm, mhm. e madi a mantsinyana yo ya no matsapa kone ao yaanong mme lezi <laughs> mme lezi molaetsa gago wa bofelo mo baretsing jaaka e le gore ke kgwedi e leng gore re tlotlobatsa uh, ba e leng gore ba na le bogole ba go sa utlwe molaetsa gago wa bofelo ke kopa pele ke tsena go molaetseng wa bofelo ke re batswadi ba bana ko dipatala mm. ga re ga bana ba bonwa re rutiwa gore ra ba tlhapisa bana ga re ba tlhapisa re ba tswala ditsebe ga re ba tlhapisa tlhogo re rutiwa go tswala disebe tsa ngwana gore metsi a se tsena mo disebeng ga ke re hmm. ga re itse diruo tsa ditsebe go tsenela ko tenteng metsi a ga ka hmm. tsena ka mo disebeng le one a a na le mo a ka fetelang teng jaaka ga o kile o ikutlwa ga o balelwa a kere ga o balelwa o tswala disebe o hmm. tswale ga disebe then re rotloetsa batsadi ga ba tlhapisa bana ba ba tswale disebenyanatse kapa ba kope mme ko gae ba ba kgonang go ba tlhapisetsa bana ga wa go thuma o rwale se sa ditsebe metsi a se ka go tsena mo ditsebeng hmm. batho ba ba dirisang megala ya letheka di-cell phone go na dilo tse di tsenang mo teng ga ditsebe dilo tse tsa disebetse le tsone di dira modumo o montsi mo ditsebeng di ka nna di a dira bogole ba kutlo go kgotlha ditsebe gantsintsi ntsi thata re ntse re go na le ditšhoka go na le ditšhoka o na le gore nako mo ikutlwise botlhoko o utlwisa sero sengwe se se ko teng sa tsebe botlhoko o bo o nna le bogole ba kutlo jaanong ka jala re rotloetsa gore a re sekeng ra dikgotlha-kgotlha ditsebe re tlhokomele ditsebe tse tsa rona tse re tlogele go nna medumo yane ya dikoloi tsa bana ba sekolo thuthuthuthu ya bana ba sekolo le yone e ee. ama kutlo ya bone ka gore le wena ga o le mo gone wa utlwa gore wa go feketsa ntse o le mogolo mm. jaanong gopola ga e le ngwana wa diro tse di santseng di gola gore o utlwalega jang dilo tseo di thata mo ditsebeng tsa rona ha ke tla mo kgweding ya rona ya bogole ke ya kopa ba gaetso re dira boikuelo ga se ra le ntse le bona batho ba ba nang le bogole ba tsamaya ba kutlwa ba ntse ba tsamaya jaana mo go lona ba tlhoka go buisana le lona sentle ka puo jaaka ga nna ke bua jaana ga se ka bomo gangwe ke ka malwetse gongwe ke ka dikotsi jaanong re rotloetsa tirisano mmogo ya rona morafe ka bophara gore a re dirisaneng le batho ba ba nang le kutlo ke batho jaaka rona ke fela ka gore ga ba kgone go bua jaaka rona ba bua ka matsogo e le se le wena o ka se ithutang a re tshwaraganeng ka matsogo bogole ga o bo ipiletse bogole bo itlela fela nako ngwe o bonwa ka bogole mm. mm. melizi e re ke go lebogatlhe mme a re kopaneng gape mo nakong e tlang tswela pele o dira tiro ntle e leng gore wa e dira ke re ke a lebogang mme ke a lebogamma e tlhola sentle o tlhole sentle mme me re tsweletse pele fela yalo re ne re buisana le mmelezi e tlhalogang ena ke setulo ka ko bokone bophirima profenseng ya bokone bophirima eh, mo go ba disabled children action group mme ke ene e leng gore ne re buisana ka ene re ne re buisana ka the big five of hearing loss jaaka eh, o mo utlwile sentle a tlhalosa gore go na le tse dintsi tse e leng gore ra di dira tse e leng gore a re lemoge gore di ka tswa e le tsone tse e leng gore di re tseela go ka utlwa yaanong go kgotlha ditsebe o buile thata le ka bana ba sekolo gore um o fitlhe fitlhele ba letsa diotsetse tsa bone tse di tsenyang mo tsebeng a re di le kwa godimo yanong lemogang dikgang tseo re ga jaana re potele ka kwane mme ga re boa re tsweletsa thulaganyo pele babotse o reditse motsweding fm konka bokamoso